iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federica nkundikije na oriane itanga ishaka agiye kutubwira amakuru mu ncamake avugwa mu burundi muri iki gihe miliyoni neza oriane mwiriwe neza frederic nkurikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi amakuru avugwa ku burundi muri aka kanya abakuru b'ibihugu vya afurika bane n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca etiyopiya bari mu rugendo mu burundi mu ntumbero yo gufasha gutorera umuti ingorane ziri mu gihugu muri iki gihe umukuru w'igihugu ca gabon nawe yaragize ako kagwi amaze gusubira mu gihugu ciwe bagenzi be barongowe n'umukuru w'igihugu ca afurika y'epfo jacob zuma muri aka kanya bari mu nama na perezida petero nkuru nziza ku biro bikuru vyiwe ku mugwa mukuru wa bujumbura mugenzi wacu eloge burika neza niho ari atubwire muri make uko byifashe eloge uratwumva ego eloge abo bategetsi ba afurika bane n'uwo mushikiranganji wa etiyopiya bose bamaze gushika ibintu byifashe gute aho ku biro by'umukuru w'igihugu
urumva ni abakuru b'ibihugu batatu hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya kuko umukuru w'igihugu ca ca gabon yamaze gusubira inyuma ubu navuga ko hamaze amasaha abiri arenga na perezida nkurunziza izi ntumwa nk'uko mubizi zirongowe n'umukuru w'igihugu ca afurika y'epfo jacob zuma turindiriye rero nibavayo bari butubwire ibyo bavuganye ariko ku munsi w'ejo bashitse umushikiranganji w'imigenderanire ya afurika y'epfo n'ayandi makungu umupfasoni Mike Nkwana na Mashabana yabwiye amenyeshamakuru yuko mu bisanzwe bazanywe n'ubutumwa bw'amahoro kandi ko abanyepolitike indongozi za politike mu Burundi zose zitegerezwa gukora ku buryo amahoro agaruka ngaha mu Burundi Eloge none abo bategetsi bamaze kugira iyo nama ahandi baza kuja canke uyundi mirimo bafise niyihe kuri uno munsi
mu bisanzwe kuri gahunda kabo yabo byaboneka yuko bari guteza kubona na perezida nkurunziza bari guteza kubonana ubwa mbere ejo ku mugoroba mu nyuma bahinduka bari mu gitondo bari bateza biteguwe kandi ko bahava baja mu rwegura mu kuraba ihinguriro ry'icyayi mu gasi nibaza ko ubu bari buhave bajayo nibaza ko baza kuva ngaha baja ku kibuga cy'indege cya bujumbura kuko kuri gahunda zavugwa yuko baheza bavuye aha bakabonana n'amenyeshamakuru mu kuba ko byari byanditse ko baza kubona n'amenyeshamakuru hagati y'isaha zitandatu z'umutaga n'isaha indwi biboneka yuko nibava aha ibyo ari byose badasubira kuduga hariya mu rwegura Ego. Eloge harakunze guhungabana umutekano gato mu gisagara ca Bujumbura iyo abategetsi bagendeye igihugu c'u Burundi muri iyi minsi umutekano wifashe gute mu gisagara ca Bujumbura muri aka kanya
mu bisanzwe kuva bashika umutekano wari wifashe neza amabarabara atandukanye hari n'ayugawe nk'ayariko amahoteli abakuru b'ibihugu bashikiye bashikiye ko hari amabarabara menshi hagati bakenera ko abantu bashyiraho imiduga ngo bayigumize hahandi bakigizwayo umutekano wari wifashe neza ariko nijoro harumvikana amagerenade ashika atatu muri karitsiye ya jabe hagati mu gisagara ca bujumbura kiretse abantu twumvise bafashwe bagera nko kuri bane nta bantu bakomeretse bari bwavugwe ariko uyu munsi inyuma y'umutaga havuze amagerenade abiri muri zone ya buyenzi hagati mu gisagara cya bujumbura hafi y'isoko yitwa ruvumera hari abantu bagera kuri batatu bakomeretse nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bakorera muri iyo soko urakoze cyane loje ukurikiranire hafi uwo mubonano w'abo bategetsi turaguhamagara mu kanya kari imbere murakoze cyane ahandi naho muri make hari ibiziga by'abagabo batatu bataramenyekana byaraye bito byatowe ejo ku munsi wa kane hafi y'umugwa mukuru wa komine hafi ya komine isare mu ntara ya bujumbura mugenzi wacu evariste nzikobanye nka turi kumwe atubwire muri make uko byifashe evariste abo bantu baboneka ko bishwe bate ibyo biziga byatowe
egome oriane nk'uko twabibwiwe n'umukuru w'umutumba wa rushubi ni muri komini isare avuga ko abo bantu byaboneka imbere y'uko bicwa babanje gukubitwa nk'uko byaboneka ku mibiri yabo babanje no kubohwa hanyuma byaboneka y'uko barashwe mu mitwe kuko bose bari bafite intoboro mu mitwe abajejwe intwaro none hari icyo barashikiriza bagiye kubahamba bigiye kugenda gute
oriane kubera ivyo biziga vy'abo bantu vyaza vyononekaye ejo mw'ijoro nk'igihe c'isaha imwe z'ijoro kuko vyari vya- vyari iruhande y'ibarabara haca abantu baba bagenda n'amaguru canke n'imodokari bavuga ko hanuka cane ivyo biziga vyari vyamaze kononekara baciye babihamba ejo nijoro yes urakoze cyane rwose evariste nzi kubanya nka uze kuduha nawe nyine inkuru y'imvaho kuri ibyo biziga byatowe urakoze cyane
Eh, turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru incabake y'amakuru ariko aravugwa mu Burundi muri iki gihe ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo hejuru ry'Amerika muri Isanga intumwa zo mu rwego rwo hejuru zishira hamwe rya Afrika zirimo Mohamed Ould Abdelaziz mukuru w'igihugu ca Mauritania Jacob Zuma mukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Macky Sall mukuru w'igihugu ca Senegal hamwe na Haile Mariam Desalegn w'igihugu ca Ethiopia ziri mu Burundi kuva ejo ku munsi wa kane ari Bongo umukuru w'igihugu ca Gabon yari mu Burundi amakuru atangazwa avuga ko we yamaze gutahuka ejo ku munsi wa kane izo ntumwa zarabonanye n'abakuru b'imigambwe hamwe n'abarongoye amashirahamwe adafise inyungu za politike uyu munsi naho nk'uko mwavyumvise eh, barabonana bariko barabonana n'umukuru w'igihugu ibiva muri iyo nama eka turaza kubashikiriza turafise abamenyesha amakuru ari i Bujumbura muri iki gihe ariko mu ijambo umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma ari nawe arongoye izo ntumwa yashikirije yavuze ko umugambi nyamukuru w'izo ntumwa ari ugushigikira hamwe no kuremesha abarundi mu mugambi wabo wo gutunganya ibiganiro bihuza bose kwigira hamwe kwigira hamwe uburyo bwo gufasha gushigikira ibiganiro bishyigikiwe na perezida Yoweri Museveni w'igihugu ca Uganda gushigikira kandi ishyirahamwe ryo mu bihugu vya Afurika yo mu buseruko hamwe n'ishyirahamwe rya Afurika mu gikorwa cayo cyo kunagura umutekano mu Burundi urwo rugendo ruje inyuma y'urugendo rwagizwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon mu ntango z'indwi ejo ku munsi wa kane nyene ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe hagati y'akaziramuntu ryarasohoye raporo ivuga ku vyerekeye icyozwa ry'agateka-kaziramuntu rikorwa n'abajejwe umutekano mu Burundi eh, mbo- eh, imbonerakure hamwe n'iyindi migwi itwaje ibigwanisho eh, itavuga rumwe n'ubutegetsi iyo raporo rero iremeza kandi ibirego biri muri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ko igihugu cy'u Rwanda cahaye imyimenyerezo ya gisirikare impunzi z'abarundi zirimo abana iyo raporo ivuga ko abo bagwanyi baheza bakarungikwa mu Burundi gukora ibitero bifise umugambi wo gukura ku butegetsi perezida Pierre Nkurunziza Eh, twobibutsa ko igihugu cy'u Rwanda gihakana ivyo birego Eh, kuri ivyo bibazo vyose rero twatumiye abantu ah, b'abahinga ah, bakurikirana cane cane eh, intara ya Afurika y'ibiyaga binini ariko ikibazo twobanza kubaza muri iki gihe ni ikintu mwi- i- abantu bifuza ko izo ntumwa zigizwe n'abatetsi bo mu rwego rwo hejuru borangura muri urwo rugendo rwabo eh, coba ari nk'ikihe hanyuma rero tukaba twatumiye abo bahinga nk'uko tubivuze eh, turaza kuba turi kumwe na uh, Dr Salomo Baravuga ni umunyekongo mu kanya nibaza ko tumubona ah, akaba akurikirana cyane rwose hafi politike yo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini cyane cyane muri Kongo Eh, tukaba turi kumwe kandi n'umurundi twa Felix Kubwayo ah, akaba aba i Buruseli mu gihugu cy'ububirigi turaza kuba turi kumwe kandi na Mushana Toneste Rudasingwa umunyarwanda yigeze kuba ajejwe amabanga y'umugambwe FPR mu Rwanda yarabaye kandi n'umutegetsi akomeye aserukira igihugu cy'u Rwanda ah, i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika muri aka kanya turi kumwe na uwo tumaze kuronka ni Felix Kubwayo nashaka Felix mwiriwe neza
We.
Felix mura- muratwumva ndabumva ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza mu mwa- mwarakurikiranye amakuru avuga ko ho mu Burundi muri iki gihe hari intumwa zikomeye cyane rwose hariho umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon eh, yari mu Burundi eh, mu ntango z'indwi hanyuma ubu naho muri iki gihe hakaba hari abatetsi bakomeye nka- eh, twashikirije amazina yabo Eh, nashaka mutubwire mbega ikintu mwebwe mubona ko izo ntumwa zorangura muri iki gihe abarundi banyotewe amahoro ni nk'iki
murakoze kumpa ijambo kandi nkaba ndamukije n'abanywanyi bariko baratwumviriza mu ncamake murazi yuko mu burundi hahitiwe havugwa ibintu byinshi cyane ariko byinshi bikagaragara ko byari ibinyoma njye ndabona ko ikintu cya mbere cyakozwe kandi n'ikindi kiriko kirakogwa ni uko ukuri kutanguye kumenyekana bikagaragara yuko eh, mu burundi abarundi nka bose bipfuza kuronka amahoro kuko nta gihugu gishobora gutera imbere kidafite amahoro abo rero baje kuturaba baba bakuru baba ba- baserukira eh, am- ibihugu byabo canke baba bari mu mu mu mashyirahamwe atandukanye akomakomeye yo ku isi bagiye mu burundi bakabona ikibazo ny- uko cyifashe bakabona uko abarundi bifashe ni ibintu bishobora gufasha cyane kuko mm, igihugu ibihugu byose ni mu magiriranire mm, barashobora guca bafasha rero uburundi n'abarundi bihereye ku uko uburundi bwifashe n'ingene abarundi bwifashe atari ibintu bivuye mu maraporo y'ibinyoma canke ibintu bya ngondagonde canke ibintu bapfuye gukwegerako abo bategetsi ejo barabonanye n'abakuru b'imigambwe eh, nka yose harimo imigambwe umugambi uri ku butegetsi hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta ariko amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe nuko bavuga ko ah, cyane cyane imigambwe itavuga rumwe na leta yo ivuga ko abo bategetsi atakintu bashitse ko kandi atanakizero bafise ko hari ikintu gihava gifundikwa no muri iyo nama eka coza gishikiriza inyishu z'ibibazo benshi mu migambo itavuga rumwe na leta bifuza ibyo mwe mubivuga ko iki?
jewe uko ndabibona ni uko muri afurika mubiravye si no mu burundi gusa ibihugu byose byo muri afurika eh, sinzi ukuntu abantu bagenda batavuga rumwe nu- n'umugambi uba uri ku butegetsi canke n'intwaro iba iri ku butegetsi nta kintu- nta na rimwe bigira bavuga bati iyi ntambwe yabaye nziza canke iki cabaye ciza ariko hariho aga- akanenga hariho akabuze ni ukugenda bagaya gusa ariko mu by'ukuri eh, turabye aba- aba- abashingantahe bashitse mu burundi abantu ba- ba- ba- b'imena ba- b'abategetsi bashitse mu burundi nimba barafashe iyo ngingo bakavuga bati uburundi tubufashe ku ntambwe bugeze ko eh, ndibaza ko umuntu yobishima Abo- abatavuga rumwe nabo na leta je uko ndabibona ame- amezi yose amaze igihe arenganye nta na rimwe bigira bavuga ko ikintu cyabaye cyiza aba inama yabaye iri Daz- i- Addis Abeba mwarabibonye areba inama yabereye muri ONU cyangwa muri Conseil de Sécurité bama bagaye gusa mugabo murumva ivyo navyo aba- abaja aba- abanyamahanga bashaka gufasha Uburundi baramaze gutahura yuko atawoza arajana nago abatavuga rumwe na leta ni ibi- bisa- bi- bi- byamaze kuba ibisanzwe yuko batigera bashima na rimwe intambwe yaba- igezweko canke ngo bavuge bati iki cyari cyiza ariko tukigaye iki mu kanya gato Ivyo cyane rwose birababaje.
mu mu masegonda mirongo itatu tukiri kuri wowe nyine eh, mu shantahe felix kubwayo hari abahinga bakurikirana politike mu burundi n'ahandi hose bavuga ko mu bisanzwe abarundi baba abari muri leta baba abari mu migambo itavuga rumwe na leta bakwiye kwicarana bonyine bakaganira bakabwizanya ukuri ku bibazo byose biri mu burundi kuko ba- bakaba bavuga ko n'abo banyamahanga batumva cyane rwose ingorane zo mu burundi aho mwe muhavuga ku iki amasegonda mirongo itatu
ivyo nivyo erega mu burundi ikigoye si vya politike ikigoye cyane n'ubukene kuko benshi usanga bakenye hama bakizera yuko bazokira ubukene bagiye mu butegetsi Ni- ni- niyo ngorane ihagaze kuko mubiravye nabo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta ngo ngo ngo, ngo barondera ibiganiro ubiravye neza ni ubukene ni ubukene n'ukuri kose ndabivuze mu ncamake hamara ivyo navyo rero duke dukahanira abankana bashoboye kwicara hamwe bakaganira bakavuga ati twebwe ikibazo cyacu mu by'ukuri gihagaze aha n'aha n'aha ndibaza yuko inyishu zoshobora kuboneka ariko abantu bazi barabwirana ukuri ariko ikibazo c'ubukene uvuze hariho n'abandi bavuga ko hariho n'ibibazo vyinshi bishobora kuba biteye ingorane birimwo nk'uko ah, benshi babivuga ibwirizwa shingiro amasezerano iyarusha ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyesha ko turi kumwe kandi n'umushirantahe ah, Theone- ah, Theogene rudasingwa twamuronse mu kanya mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe murakomeye turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye intumwa ah, zikomeye zo mu rwego rwo hejuru ah, ziri mu burundi muri iki gihe eh, mu- twavuze ko hariho umukuru eh, w'igihugu ca mauritania umukuru w'igihugu ca afurika y'epfo eka Macky Sall wa senegal ah, mahale mariam de saleng wa ethiopia eka uh, ali bongo wewe wo mu gihugu ca gabon akaba amaze gutahuka abo bategetsi rero bagize urugendo rwabo inyuma ya- y'urugendo rwabaye mu ntango zo- zindwi rw'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon nashaka ndabazi mushirantahe eh, eh, Theogene Rudasingwa muramenyereye politike murakunda gukurikirana ibibazo vyo mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini nashaka ndabaze niba ikintu mwibaza ko abo bategetsi bose bariko bara- aja mu burundi ikintu bufasha abarundi muri iki gihe ni iki ku bwanyu
Eh, murakoze cyane Eh, icyo mbona bafasha abarundi n'uburundi eh, kandi si n'uburundi gusa ni ukuvuga eh, n'akarere uburundi burimo ni ukugerageza kumenya aho ukuri guherereye kubera ko inama bene izo ngizo uko zagiye ziba ngira ngo ni ibintu tumenyereye cyane mu karere k'iwacu aho ngaho ubundi ziba igihe gitoya abantu bakagenda basa nk'abaca hejuru y'ukuri noneho n- n'ibisubizo bagerageza gutanga ku bibazo abantu baba bafite bikaza bidasubiza ibibazo nyakuri abantu baba bafite nizere rero ko bazabona umwanya cyangwa se babonye umwanya wo kumva neza ikibazo cy'uburundi uko giteye kuko ikibazo cy'uburundi ki- umuntu yakivuga mu bice bibiri icya mbere ni abarundi bo ubwabo bifite ibibazo hagati yabo kandi mbona ukuntu bakomeje kubyifata mu myaka yose yashize eh, kuko ko bashobora kwicara nabo bakabwizanya ukuri amaso ku yandi bagashaka ibisubizo bibereye abarundi ariko n'ikindi kibazo eh, aba banyamahanga harimo n'abo bayobozi bakuru bagendera uburundi bakomeza guca hejuru ni ikibazo uburundi buterwa n'u rwanda icyo ngicyo rero nacyo utakiboneye umuti ni ukuvuga ko uwo muti mu by'ukuri waba usa nk'aho uvura ni nk'umuntu urwaye malariya iza afite umuriro umuganga akamuha aspirini yo kugabanya umuriro ariko ntabwo iba yishe ya parazite iri mu maraso ariyo itera malariya nizere rero yuko ko n'icyo kibazo cyo kureba abatera ibibazo uburundi nacyo bazakiga kugira ngo nacyo bakibonere igisubizo I- ico kibazo ni kibazo eh, mu cashikirijwe kandi cemejwe ni eh, ka ni rap- na raporo yasohotse ejo yishira hamwe Human Rights Watch ariko nkuko mubizi igihugu cy'u Rwanda kirahakana ivyo birego hakaba kandi hariho eh, n'igihe amashira hamwe mpuzamakungu cyane cyane eh, akurikirana hagati y'akazi muntu ashikiriza amaraporo ariko amaraporo akahakanwa n'igihugu cy'u Burundi gisa ni kiriko kirahakana raporo yashikirijwe ivuga ku vyerekeye itozwa ry'agateka kazira muntu ribandanya rikorwa n'imirwi itandukanye inzego z'umutekano reka imirwi y'abakiri bato bari ku butegetsi reka n'iyindi mirwi yose itavuga rumwe na leta ku bwanyu igihugu cy'u rwanda cyarahakanye ibyo birego ni ukuvuga ko eh, izo raporo zoba zifise ukuntu eh, zitangaza amakuru atariyo mushirantare teogene tukiri kuri mwebwe akanya gato
mu by'ukuri ntacyo leta y'u rwanda itajya ihakana Eh, ni uko ihemukira abanyarwanda ubwabyo buri gihe irabihakana ariko cyane cyane kuri ibyo ayo ni amaraporo aba yakozwe n'abantu ba- b'impuguke yaba loni cyangwa se iyo miryango yindi ivuga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu irabihakana ariko ukuri ni ukuri ntabwo ushobora guhakana ibintu byose kandi n'abahoze ari inshuti z'u rwanda n'iki gihugu cyo ntuyemo cya amerika kiri mu bunze muri iryo jambo eh, riri muri raporo nyine rivuga yuko u rwanda rufite uruhare kuri ibyo bibazo by'u Burundi ntabwo rero wavuga ngo abantu bose ni abanyabinyoma ngo wowe wenyine w'umwere kubera ko ntabwo ari wowe uzi ukuri wenyine n'abandi batuye mu burundi n'abatuye mu rwanda no mu karere barabizi Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanya ya washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turiko tuvuga ku ruhara eka ku kintu abatetsi bagize iminsi baja mu burundi bufasha uburundi kugira ngo uburundi busubire bwogorore busubire uje mu mahoro eka bufate n'inzira iterambere nk'uko abo bategetsi nyene ba- babitangaza Eh, ku banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika tubibutse nimero mu duhamagara ko nimero yacu whatsapp eh, ni 001 kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo zero zero rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika christian mwiriwe neza
Alo, ah, ni christian mwiriwe neza Cri- christian
mwiriwe neza Frederic.
murakomeye murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane kuri vyo eh, kuri abo bategetsi urugendo rw'abo bategetsi n'ikintu bashobora gufasha mu burundi
Ego nayifise icyiyumviro.
yego Je nari nari nari nifuza yuko abo bategetsi baje kutugendera bo- bo- bo- boza bakumviriza bakumviriza impande zose bakumviriza aba- aba- abata abo mu migambwe itavuga eh, rumwe ni- n'iyiri ku butegetsi kugira bumve ingorane zihari hama habe ibyo biganiro kandi ibiganiro twifuza ko bibamwo abarundi bose abo bose bajya bari mu ntuze bajya bo muri senarede kuko nibo bafise icyo bapfa kuko ubunye turi mu ngorane zimwe zidasanzwe abantu birirwa bariko barapfa mugabo bo bakavuga ngo ntibashobora kuzoganira nabo muri senarede twe turifuza yuko baganira hama ingorane zikahava ntidusubire kubura abacu dusubire kuba mu burundi bwiza turabyifuza turifuza gusubira kuba mu burundi bwiza nk'ubwo badusigiye abakera turabikeneye cyane rwose kubera ubu turamerewe nabi cyane rwose twarabuze abacu ntitwabonye n'ibiziga kugira tubashingurane iteka turifuza yuko abo bategetsi ntibaze ngo bagende gutyo bagende bababwiye kugira dusubire mu mahoro
murakoze christiane mu kanya turasaba abatumire turi kumwe turacarindiye ariko dr salomo mu kanya ntibaza kutumubona turashikiriza icyumviro mushikirije ni icyumviro cyumvikana cyane rwose ko ibiganiro bikeneye gutangura kugira ngo uburundi buruhuke abarundi basubire kubaho mu mahoro reka basubire bishire bizane turafite ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika nashaka abashikantahe babiri bahave ba gira icyo bavuze kuri ibyo bibazo tumaze gufata n'icyumviro cyangwa ikibazo cya bosco bosco mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye murafite ikibazo cy'imviro mu kanya gato
yego n'amahoro
duga ku ijambo
yewe icyumviro nari mfise
yego duga turakumva
icyumviro nari mfise je mbona aba bantu baje barabona yuko ngira ngo amaraporo bahora bahabwa atariyo rero bofata icyo bagize ku kintu kimwe nk'ubu abantu baraturembeje badutera n'amagerenade mu isoko abantu baba bari turiko twirondera amahera atanu ibyo turimwo urumva bose bagwanya kandi abo bavuga yuko baforomerwa mu rwanda rero ntibadufatire ingingo bagire icyo bakoze ku gihugu cy'u rwanda twumve uko byogenda
murakoze bosco reka dutangure kumushyira ntahe felix felix abarundi bararushe haraheze amezi arenga abiri hatangajwe ibiganiro reka abarundi bagize inama ya mbere reka yategerezwa gutanguza ibyo biganiro aha muri uganda bakaba rero bari bavuze ko abarundi bose bagiye kuja mu biganiro n'ubu amakuru atangazwa avuga ko abarundi bose bakwiye kuja muri ivyo biganiro ariko hakaca haza n'ibindi bivugwa cyane cyane abategetsi bavuga ko hariho abandi bategetsi badakwiye gutumirwa muri ivyo biganiro ikintu kibuza ko ivyo biganiro bitangura gushika ubu n'ikihe ni kuki abarundi bose batoja mu biganiro
murakoze mumbajije ikibazo gitomoye neza cyane kuko uburundi burafise amategeko abugenga kandi hakaba hariho n'andi mategeko mpuzamakungu agenga ibihugu byose murabizi yuko onu yafashe rezolisiyo conseil de securite yarafashe rezolisiyo ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo ine n'umunani ivuga yuko ishigikiye urwo rwemezo rukavuga ko rushigikiye ibiganiro hagati y'abarundi ariko abantu b'inkozi z'ikibi bakaba batazoja muri ivyo biganiro ahubwo ko vyogaragara kandi bikaja habona bagakurikirwa n'ubutungane kugira bushobore gukurikiza amategeko ngo abo bantu b'inkozi z'ikibi bashobore kwishura ibibi vyabo murumva rero ibiganiro bihuza abarundi ivyo bizoba kandi vyaratanguwe ngira mwaravyumvise ivyo biganiro bizobandanya ariko abo nabo babandanya batera amagrenade bahungabanya umutekano murumva abo ni abantu b'inkozi z'ikibi nta biganiro barondera icyo barondera ni izindi nyungu zabo tudashobora kumva kuko nta muntu bivuga yuko ngo ariko araronderera amahoro abarundi ariko arahungabanya umutekano wabo abatera amagrenade bamwe bapfa abandi bakomereka abandi nabo babatomatize murumva rero yuko ibyo biganiro ari byiza rwose ahubwo icyo budufasha abo bategetse ariko baraza mu burundi ni uko budufasha kugira ngo ayo mategeko mpuzamakungu ashobore kudufasha n'ibyo bintu abo bantu baje bangombwa ngo barizigisoda mu rwanda baje guhungabanya umutekano mu burundi ntuzi amatohoza akahaba neza neza na neza muri muri afurika mu bumwe bwa afurika kugira ngo babwire u rwanda ibyo bintu by'ububisha bibaye ari byo kugira u rwanda ruhagarike ibyo bintu tubandanye imigenderanire myiza kandi n'abarundi bashobora kuronka amahoro kuko murumva amahoro ahungabanywa n'abajya bava mu rwanda kuko amaraporo abivuga kandi abandi amahoro nayo kandi agahungabanywa n'abandi barundi bari mu burundi bafite akatima kabo katajya mu bintu byerekeye iby'ubumwe n'amahoro no kuganira felix ku byerekeye ibyo biganiro uravuze ko inkozi z'ikibi zitoja mu biganiro ninde atanga urutonde rw'inkozi z'ikibi cyangwa inkozi z'ikibi zimenyekana gute
ibyo ibyo ibyo n'ubutungane bubivuga ntawo kwihanira ntawo kumira ivyo ni ukuca umuntu abaza mwarumvise yuko hari amaraporo yakozwe na procureur general de la republique atomoza avuga ati bariya nibo bashigikiye ibintu by'ubwicanyi bariya nibo bagize ibintu by'amakudeta ivyo ni ukubaza ubutungane bwo mu burundi kugira ngo ntihagire umuntu avuga ati uriya ntavemo kubera gusa badakundana cyangwa kubera afise ivyo amuhora ariko tube dufise ishingiro yo kubavuga ati uyu muntu nta kibi kimwagira canke nta rubanza rumuhaga ahagaze ko ashobora kujya mu biganiro hamwe n'abandi teoneste rero udasingwa namwe tubabaze icyo kibazo muri iki gihe abarundi bavuga ko ibiganiro byoba bose baravyemeranya amakungu arashaka ko ivyo biganiro biba mu maguru masha ariko gushika ubu turabona ko ivyo biganiro bidatangura bavuze ko hariho batabijamwo kandi hatangajwe amakuru avuga ko ata muntu n'umwe abikumirwamwo ni nk'amajambo asa n'ayanyuranye ikintu cyo korwa kugira ngo abarundi bicare hamwe eka batorere umuti ibibazo byinshi bafite muri iki gihe icyo korwa ni iki abo bategetsi bofasha iki muri urwo rwego
urumva niyo mpamvu ngewe mu by'ukuri ntabwo ntabwo ndi ntabwo ndi impuguke cyane ku bibazo bya politiki Burundi ariko kuko nzi politiki zo mu karere iwacu ko nzi iby'i rwanda nzimo ibyo bihugu bimwe nabibayemo Burundi nabuhungiyemo nkiri umwana mutoya ariko ibibazo ni bibiri nk'ukuntu nabivuze hari ibibazo abarundi bo bafitanye hagati yabo hakaba hariyo n'ibibazo uburundi buterwa n'u rwanda ariko ibibazo abarundi bafitanye hagati yabo nabyo byokemurwa mu biganiro
ibibazo bafite hagati yabo nk'ukuntu babikoze mbere ukuntu bagiye muri arusha bakavanamo ibyemezo byabafashije muri iyi myaka yose ishize niyo mbona nta kibazo abantu bicaranye bakareba uburyo ibyo bibazo hagati yabo babikemura ikibazo rero ni uko mu gihe u rwanda rugishyigikiye abantu bamwe rushyigikiye ibyo bikorwa by'ubwicanyi bizagora yuko na leta y'u Burundi yavuga iti koko reka twicare ibibazo biri hagati yacu kandi buzi neza yuko hariho ikibazo nacyo giterwa n'u rwanda urumva rero ni ibintu ugomba gukorera hamwe ukabikora mu buryo bubangikanye ugomba kuvanaho icyo kibazo uburundi buterwa n'u rwanda icya kabiri noneho ukavuga uti twebwe nk'abarundi reka twicare ibibazo dufitanye hagati yacu tubishakire ibisubizo ngende ndumva ko uvanyemo muri icyo kibazo iby'u rwanda n'imvururu ushaka guteza mu burundi kubera inyungu u rwanda rwifitiye n'ibibazo rwifitiye kamere mu gihugu cy'u rwanda ibibazo by'abarundi byo numva nk'ukuntu babikoze mu myaka yashize bakwicara bakabona igisubizo muravuga ko u rwanda rwari rufise umugambi kutumbanya umutekano mu burundi inyungu zoba ari zihe igihugu cy'u rwanda n'igihugu cy'uburundi ni ibihugu bisa n'ibivukanye ni ibihugu bisangiye byinshi haba ku mbibe haba kuri kahise kabyo inyungu zoba ziri
inyungu mbona inyungu ebyiri cyane cyane ku butegetsi buri mu rwanda iya mbere ni uko bushaka guhindura ikibazo cy'uburundi ikibazo cy'amoko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi urabyumva u rwanda uko rumeze ubu ngubu ukuntu rutegetswe muri iki gihe ubutegetsi buriho bufite inyungu yo kuvuga ko ikibazo cyo mu burundi ari abahutu n'abatutsi kugira ngo noneho kirebe uko inyungu zo kuguma ku butegetsi mu rwanda zabungabungwa kubera ko nta handi bushingiye ntabwo ubutegetsi bwo mu rwanda bushingiye ku moko bushingiye ku bwoko ariko ubwoko bw'agatsiko nabwo urumva rero ko bushaka kuganisha uburundi muri icyo kintu kandi uburundi muri iyi myaka yashize bwari buturi imbere jyewe nakoranye na perezida kagame ndabizi abanyamahanga bakundaga kumubaza ndi mu nama nawe batari ko icyo mwakwiga ku burundi ni nk'iki ko tubona bo bateye imbere bikanamurakaza cyane ariko byamurakaza kubera iki kubera ko abarundi muri iyi myaka yashize mwasaga nk'aho abasaga nk'aho babonye igisubizo ku kibazo cy'amoko ibyo rero nibyo cyane cyane niho ubutegetsi bw'u rwanda bushaka kuganisha ariko inyungu ya kabiri niyo guteza imvururu kuko iyo hari imvururu ubutegetsi bw'i kigali nk'ukuntu mwayibonye muri congo n'ahandi hose ubundi abanyamahanga bagenda birukira umutegetsi mukuru w'igihugu kagame bamubwira ngo nyamuneka dufashe gukemura iki kibazo kandi ari wowe watwite tekereza umuntu wakongeje umuriro ukajya kumwitabaza ngo naza agufashe ngo kuzimya uwo muriro icyo ngicyo cyo gushakisha imvururu mu karere nabyo ni ikintu cyagiye kigirira inyungu ku butegetsi bw'igihugu kabona ari cyo kintu cya kabiri bashobora kuba baganishamo ariko nyamukuru ni uko bashaka guhindura ikibazo cy'uburundi ikibazo cy'amoko kandi nizere ko ivyo n'ibirego ivyo n'ibirego bikomeye cyane rwose nibaza ko tuzorondera abategetsi mu Rwanda tukabaza kugira ngo turabe ico bogira ico bakivuze bavuze kuri ivyo birego eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri iki gihe turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean marie mwiriwe neza
mwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cane cane ku uko ari bibiri ndahisemo nagomba kumubaza umuvukanyi ibyo ariko aravuga yego arabye iby'u burundi n'iby'u rwanda ntibisa ahubwo turiko turabira kure usanga abarundi bariko batabatora kubera perezida w'uburundi wumviriza ibyo yavuze nta fatiro bigira mbega igihe bari muri tanzania igihe bari bahahungiye ko batavuze yuko tanzania iratera uburundi mbega ubuhoho babonye bya mpunzi aribo bubuze amahoro uburundi aho gutora umuti ngo bajye mu biganiro turabye mbega iyi diplomasi bariko barakoresha ukabona bakwiragira uburundi bwose iminsi yose ya gatandatu babigisha ngo kagame samata pawa umva uwo muti ari uwahe mbega ko turi ko turabiraba tukabirabisha ijisho ugasanga mu burundi abirirwa barapfa n'abarundi mbega ibiganiro bizoza urwaruka rw'uburundi rwashize cyangwa bawumariye ku buhombo mbega ko bazi yuko nabo nyine bashyizemo ibiganiro mbega kubera icyo bavuga ati jewe urya ntituburana urya ntitujya mu biganiro ntiduhura mbega bibaza yuko bazokwishyiraho agatsiko bakagira ati twe tuzaganira n'aka aho kubanza gukemura ngo barabure uburundi noneho homura turabona yuko n'abakuru b'ibihugu bariko baratembera mu burundi bazova hatacu baronse ahubwo bazokwanira bakozokwirana ngo bariko bararondera mbega uvuga ngo mbe abarundi bariko barapfa ko mwebwe mwamye muravuga twumviriza amakuru bakavuga ngo hapfuye abishwe n'abanaka tokirere ko yavuze ngo ngo aratohoje bazi gufatira ingingo abariko barica mugabo ntibafatira ingingo mbega abariko baricwa n'abajeje inzego bo barabafasha mbega bajya bakubise kudeta nibo bagize ingorane gusa muraraba neza mutubarize umuvugizi ubutungane abariko barica baribo babatubwire kandi ikindi nacyo nubaza nuvuga ati bavuga ngo kananira abagabo ntiyimye kandi burya uza guta umugwiwe umutiza umuhoro murakoze
urakoze jean marie ku byiyumviro mushikirije jean marie agarutse ku kibazo kivuga ko eka uburundi n'u rwanda bidasa akaba asaba ko butandukanya ibihabera yavuze ko gihe bari ku butegetsi bari bahungiye muri tanzania batigeze barega eka abarundi batigeze barega igihugu cya tanzania ko kirabaha imyimenyerezo ya gisirikare ikindi kintu ni uko avuga ko ibiganiro vyotangura vuba kugira ngo abarundi ntibabandanye kwicwa mu bushigantahe felix kubwayo iciyumviro canyu kubishikirijwe na jean marie mu kanya gato ni gusa amasegonda na mirongo itatu
icyo novuga ni uko gusa iyaba ubwenge bwari bufise umwe bwubaha ikindi kuko mwumva mu byo yavuze ni bike bifite ishingiyo abafashwe bose n'igipolisi n'inzego z'umutekano bose baratanga intahe y'uko babyigiye mu rwanda kandi babyigishijwe n'abasoda bo mu rwanda ibyo bintu hariho n'amayimaje videwo kuri za yutube murashobora kubyibonera sagaseseshwa rumuri abirwa barapfa n'ejo hariho abapfuye n'uno munsi hariho abakomeretse benshi bicwa batewe amagrenade ukaza wumva ngo mu isoko ngo bateye grenade nta mupolisi ariko aratera grenade mu isoko nta musazi ariko aratera grenade mu isoko nta rwaruka ariko ruratera amagrenade mu isoko murumva rero jya nushingira ahubwo kuri ibyo mugenzanje w'umubanyi wo mu rwanda ariko aravuga ati mu burundi hari ibibazo bibiri ikibazo cy'abarundi ntazibana zidakomanya amahembe n'icyo kibazo cyaje gituruka mu rwanda ati wowe ubanza akavana mu nzu icyo kibazo cyo mu rwanda ibindi byoshobora bigakunda harimo abagira ikibazo cy'inyungu ati mbega mu rwanda inyungu ni iyihe inyungu mu rwanda ubutegetsi bwaho bufise n'akarorero ko mu burundi ka demokarasi bo badashobora gushyira mu ngiro kuko muri ingere ntuzeyi kagame yahinduye constitution akiyongera n'imyaka mu burundi nta constitution yahinduwe ariko n'abanyagihugu batoye ko kabashyigikiye ingingo yo guhindura iryo bwirizwa shingiro ryo mu rwanda urabizi neza naho ari abanyagihugu babitoye itegeko shingiro ryarahinduwe ryarahinduwe mugabo mu burundi rero nta itegeko shingiro ryahinduwe ikindi nacyo nubwo ruhagarara mwarabonye muri congo ruhagarara hari ibyo bise bya emu ventura hari ibyo bavuze abandi n'ibindi byose byagenda biva mu rwanda no mu burundi niko ruhagarara bagomba kuzana mu burundi ariko icyo nuvuga nuvuga ko abarundi borema kuko ingabo z'uburundi zarerekanye yuko icyo kibazo cy'umutekano zigifitiye ubuhinga n'ubushobozi budasanzwe mu ntahe teoneste rudasingwa tuje kuri mwebwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose indyane kenshi na kenshi ziba ziri hari mu bahutu n'abatutsi eka ni njyane nk'abanyapolitiki benshi bashobora kuba bakoresha ariko icyo ni ikintu nk'abarabakure babona ko aba ari uguta umwanya ibintu bituma abanyagihugu bo muri ibyo bihugu badatera imbere aho kwijijukira ibikorwa by'iterambere abantu bakaja mu bintu byo kuraba ibintu badasangiye uburebure ubugufi reka urukoba inzobe ubwirabure ibyo si ibibazo abarundi n'abanyarwanda bakwiye kuba bushyira ku ruhande muri myaka tugezemo kubwira barabe ukundi ahandi mu bindi bihugu ukuntu abantu badasangiye ikintu na kimwe n'ururimi bashyira hamwe bagatera imbere ibyo si ibintu abantu bakwiye kwiga
ni ibintu ni urukozasoni kubera ko ubundi mu bihe byo tugezemo muri myaka tugezemo ntabwo abantu bakabaye bakina politiki bashingira ku moko cyane cyane n'ibyo byose bagenda babiganisha kuniga mbese ijwi ry'umuturage ry'abenegihugu kuniga demokarasi mu gihugu niyo mpamvu ushaka kunga mu byo mugenzi wanjye felix yari amaze kuvuga uvuga uti bakoze referenda mu bantu mirongo urwenda icyenda ku ijana kera no ku butegetsi bwa habyarimana twavanyeho jye nahoze muri fpr tuvanaho muri mirongo urwenda na kane ubwo butegetsi bwajyaga butorwa mirongo urwenda n'icyenda ku ijana abahuta akaba ari bo bavuga ngo bashyigikiye ubwo butegetsi aho efuperi ziye rero iza ivuga ko ije guhindura ibyo bintu ariko mu by'ukuri iyo urebye uko ibintu byifashe kuva muri mirongo urwenda na kane ubutegetsi bwa kagame ni ubutegetsi bw'agatsiko k'abatutsi gusa kubera ko ubu ngubu niyo urebye ibibazo by'abarundi bari bararenze ukabireba nko mu gisirikare n'inzego z'umutekano kuko aho niho urebera cyane cyane uko politiki y'igihugu ishyigikiwe kubera ko icyo gikoresho ari igikoresho cy'ubutegetsi buba buriho ukareba mu ngabo z'igihugu ugasanga ofisiye bategeka igisirikare ijana ku ijana ari abatutsi icyokorwa mushya na teoneste kugira ngo abanyagihugu cyane cyane turetse abategetsi bonyine bikangure babone ko ikibazo cy'amoko atari cyo gitezwa gushyirwa imbere abahutu bajya ku butegetsi bakaryana hagati yabo abatutsi bajya ku butegetsi bakaryana hagati yabo ikintu abanyagihugu bogira kugira bumve ko umuntu wese abateranya akoresheje ubwoko ko ari ikintu kibateza inyuma kidashyira imbere inyungu zabo n'inyungu z'igihugu ikintu cyo korwa n'ikihe kugira ngo abanyagihugu bajijuke babyumve abanyagihugu jya iyo mbibonye ahanini muri afurika muri rusange navuga ko abaturage ku bwabo nta kibazo bafite ariko twebwe abantu bahora barwana bashihurana kugira ngo dutegeke ibi bihugu abantu bamara kugera mu butegetsi aho kugira ngo barebe inyungu za buri muturage bakareba inyungu zabo ntoya ariko bakoresheje ayo moko ikibazo ntabwo ari abahutu n'abatutsi kandi ibyo ngibyo tugomba no kubyemera mu rwanda twebwe twaravuze ngo byararangiye ngo nta bibazo ngo by'abahutu n'abatutsi bikibaho kandi turagenda twasubira mu mago yacu tugahinduka abahutu n'abatutsi kandi cyane cyane ni bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo umwe turuti bukuru urakongera iyo abategetsi bari hejuru icyo kibazo batarakirenga nibo bagenda bagikurura mu abaturage ibyo rero ndumva cyane cyane ari twebwe kireba kireba abategetsi bo muri afurika kugerageza kureba uburyo bakwivana muri ibyo bintu kubera ko ari byo bigenda bituzanira ibibazo Igome tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe bandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Eve mwiriwe neza
mwiriwe murafite ibibazo murafite icyumviro
icyumviro nashaka guterera nashaka gusaba leta yacu ntako ntidushaka yuko hariho abantu babaye bakamisha ibiganiro bagashaka kurondera ubutegetsi biciye mu nguvu abandi bagashaka kurondera ibiganiro biciye mu bagashaka kurondera ubutegetsi biciye mu biganiro kugira bibe ibiganiro by'amagaburanyama ariko icyo twosaba leta twosaba leta yuko itoja itogane n'abantu bafise uruhara mu mutekano muke w'igihugu ariko leta iganire n'umuntu afise icyo ariko arakora mu bijyanye n'umutekano muke mu gihugu kugira igihugu cyacu kiba amahoro kuko nta kuntu kumva ati bariko batera ubona abantu baza gutera amagenade mu bantu abantu atatu bariko barapfa mu banyagihugu hari abana bagapfa ababyeyi bagapfa ataco bazira kugira amakunga abone abone yuko uburundi bugeze hari bugera za nteko bakenera kugira zishike ngaha mu gihugu ariko icyo twosaba leta twosaba ko leta n'abo bakuru b'ibihugu bamaze gushika hano mu burundi bohimiriza aba bantu bohimiriza aba bantu bakaja mu biganiro ibiganiro bidakumira ati mu gace dusaba ntidukeneye ibiganiro birimo aba bantu ariko batera umudumbanyo muke mu gihugu kandi tugasaba abakuru b'ibihugu n'akarere ko kohimiriza igihugu cy'u rwanda kikareka kwivanga mu by'uburundi kikareka gutera umudumbano muke mu gihugu kuko ibi byose biriko biraba mu gihugu cy'uburundi umutekano muke uriko uraba mu gihugu cy'uburundi biri nyuma biriko biterwa n'igihugu cy'u rwanda rero twosaba ubumwe bwa afurika n'amakungu guhagurukira igihugu cy'u rwanda kikakwereka yuko dukeneye amahoro turashaka yuko atari ikindi gihugu kivanga mu by'uburundi ariko bakamenya neza yuko igihugu cy'uburundi aricyo kizokwitorera umuti w'ibibazo dufite twebwe ubwacu abanyagihugu rero twese dusaba twebwe abanyagihugu dusaba ko leta itokwemera kuganira nabo bose ariko batera umudurumbaye mu gihugu abo bose ariko bashaka kuzana intambara mu gihugu ariko abo bose bagombye gusembagaza ubutegetsi ariko leta iganire n'uwo wese adashyikirizwa mu gihugu icyo cyiyumviro wagishikirije uriko uragisubiramo reka mu kanya turabaza abatumire bacu bagire ico bakivuze ko ariko imbere yaho reka tuhe n'ijambo nduwimana nduwimana mwiriwe neza
mwiriwe neza frederic murakomeye murafite icyiyumviro murafite ikibazo ku byo turiko turavuga cyane cyane urugendo rw'izo ntumwa zo mu rwego rwo hejuru ziko ziraba ukuntu zofasha abarundi kugira bagarukane amahoro mu gihugu murafite icyiyumviro ikibazo
ego manje kuramutsa manje kuramutsa n'abarundi bose ko twumvira sinibagiye umutumire muri kumwe ni babiri eh, mwiriwe barakumva neza yaragutuje yego barakumva neza
ewe cyo ndashaka guterera Mhm.
ndashaka kuvuga ku byerekeye twabonye abahuza ko baje mu burundi turavye abahuza twarabonye ko baje baje mu burundi mu- twe turavye ubu nta mutekano uhari tu- uno munsi ahama gerenade yanadugira mu- ahantu mu gisagara cya bujumbura ahantu bita mu ruvumera ahubwo icyo tu- icyo twosaba leta y'u burundi yahise kuraba baka- bakaganira na- n'abo bantu wirirwa batera amagerenade kuko tu- twe turavye ubuhumi barabumvikana twe twe baduha amahoro ka- kuko nka leta y'uburundi ishyira irana irana ko- ko- kujya mu biganiro nk'abandi ireke kudadaza bumvi baje- baje hamwe bumvikane ko natwe dushaka amahoro abanyagihugu dushaka ibintu by'umu- byo kuduhumanya umutekano dushaka ko buduha amahoro Ego me- tukabaho neza uko ego urakoze iyo nduwimana nterano y'iwanjye na- murakoze cyane iyo nterano urakoze y'iwanjye ku nterano y'iwawe eh, mushe nawe Theoneste eh, Theogene Rudasingwa eh, Nduwimana ashikirije ikibazo kivuga ko abantu bose bakwiye kuja mu biganiro eka n'abatav- n'abafise ico bapfa na leta eka n'aba bose ibiganiro bidakumira mu gihe eh, Yves we bavuga ko aba fasha ibigwanisho canke ikaba uh, teje umutekano muke batakwiye kuja mu biganiro ku bwanyu abotumirwa bi- mu biganiro ni bande ko ico nico kibazo kikiri ikibazo nkuramutima eh, eh, mushana eh, Theoge- Theogena rudasingwa ni mwebwe
wari umpaye ijambo yego
Eh, aho ngaho wenda jyewe ku- uko mbyiyumvira ku giti cyanjye eh, bishobotse ko eh, u rwanda baruvana muri iyo equation eh, baruvana mu kibazo ibyaba bisigaye byo mbona abarundi badakwiriye kugira ikibazo cyo kuganira hagati yabo nubwo byasaba ko umuntu yakwemera akaganira n'abafashe intwaro kuko iyo mu muryango havutse ikibazo nk'icyo ngicyo eh, ntabwo ushobora gushyiraho za kondisiyo nyinshi cyane zo kuvuga uti jyewe sinzavugana n'aba ngaba jye sinzavugana n'aba ngaba ku ruhande rumwe ndumva pozisiyo ya leta kuko inshingano ya leta ya mbere niyo niyo gu- kubungabunga umutekano w'abaturage iyo hari abantu bazana umutekano muke eh, mu gihugu ni inshingano y'ubutegetsi kureba ngo u- uwo mutekano w'abaturage urubahirijwe ariko nk'ukuntu ibintu byagiye bigenda mu karere k'iwacu kaba ari mu burundi kugeza igihe mwagiriye mu bintu bya rusha cyangwa se iby'iwacu cyagiye twagiye mu bya rusha hanyuma bikaza gusenyuka buri gihe iyo ufite ikibazo uvugana n'abo ufitanye nabo ikibazo rero rero ku bwanjye ngira inama abarundi icya mbere ni uko bakomeza gusaba eh, yaba oyuwa cyangwa se roni n'ibi bihugu by'ibihangange eh, mbese ku- ku- gutuma u rwanda ruva mu kibazo cy'u burundi hanyuma ibyaba bisigaye nubwo abantu baba barafashe intwaro ni mu muryango umwe ni umuryango w'abarundi byaba byiza abantu bicaye koko bakavuga bati reka turebe niba ibi- i- ibibazo byo dufite namwe ibyo mufite byatumye mufata izi ntwaro turebe ko tutabikemura ariko tukabikemura mu nzira y'amahoro atari ugukomeza kwica abarundi kuko hagati aho ngaho abarundi nibo barimo gu- gutakaza ubuzima bwabo Ego kandi me- nibwo abantu bagomba kurengera Ego me ndabona telefone zari zat- zagoranye zo mu za Dr Salomo ariko mu kanya arabonetse Dr niba mwa- mwaba mwariko murakurikirana ikiganiro cacu hariho abariko baravuga ko uruhara rw'u Rwanda mu mutekano muke mu Burundi ari uruhara rukwiye guhagarara eka hariho kandi n'abavuga ko eh, i- abarundi bakwiye kuja mu biganiro bidakumira birimo bose haba bari mu hari senare de Dr Salomo ndabona mufite akanya gato nibaza ko mwamaze gushika ku mirimo yanyu mutubwire aho muhagaze kuri ibyo bibazo bibiri
yego murakoze bwana frederic ndagira ngo mbanze mbisegureho kandi n'abadutega abatwi mwese kubera yuko hari utundi tuzazane nahuye natwo narindi gutunganya kandi ntabwo ndarangiza ndacyakomeje bo kuri icyo kibazo kivuga yuko abarundi bagomba kujya mu mu mu mishyikirano idakumira nkeka yuko aribyo rwose kandi ibyo ni byo ngombwa kuko ndakeka yuko mu karere k'iwacu ibibazo byabaye ni byinshi cyane abantu bashobora kumva yuko batafashe intwaro kugira ngo bafate ubutegetsi ntabwo mbona kugeza ubu ugiye muri za mozambique abantu bafashe intwaro kugira ngo bafate ubutegetsi muri za angola eh, hose muri za congo brazzaville ahantu hose abantu bafashe intwaro kugira ngo bafate ubutegetsi icyo gihe abantu bafashe intwaro ntabwo nkeka yuko bagenda bakajya gusiga abandi amavuta ntabwo ari amashaza baba bari kurasa icyo ni kimwe tugomba kucyumvikanaho ikindi kandi tugarutse ku kibazo cy'i burundi abarundi kugeza ubu barababaye bihagije kugeza ubu nkeka yuko badakeneye izindi ntambara ibintu byo kuvuga ngo u rwanda nirwo ruri kugenda rukora ibi n'ibi n'ibi nkeka ko ibyo ngibyo ari ukugenda byo guhishira ukuri aho guherereye icyo kibazo muri kongo natwe turagifite aho abantu buri gihe iyo bagenda aho kugira ngo bemere amakosa bakoze bakagenda bayashyira ku bindi bihugu iyo atari ububirigi ni u rwanda ni ubugande ni amerika ni hehe hose ibyo bintu bigomba kuvaho kuko nta kuntu abantu bazajya bagenda ngo baheze impunzi hanze nta gihugu gishobora kugira umutekano ku isi gifite impunzi hanze ibintu bya diaspora ikibazo cya diaspora kigomba kurangira ari impunzi ziba zarahunze igihe zagendeye icyo ari cyo cyose buri wese agomba kugira aho akomoka kandi agasubira iwabo ibintu byo gukumira abantu mu mishyikirano ni ugu- ni uguteza akaduruvayo ni uguteza abantu agahinda kazatuma bafata intwaro uko babishaka kose bagasubira iwabo kandi ntawabuze umuntu gusubira iwabo umuntu iyo ashaka gutahuka asubira iwabo agomba gusubira iwabo ntabwo numva uburenganzira umuntu ashobora kwiha yaba perezida uwo yaba ari we wese akabuza undi gusubira mu gihugu kiwe rwose nkeka yuko ku kibazo cy'i burundi aho ngaho abategetsi b'abarundi barayakwiye kugarura ubwenge kugeza bakabyumva gutyo Ego me Salomo tukiri kuri wenyene nashaka mugira ico mutubwiye abo bategetsi eh, bo mu rwego rwo hejuru bari mu Burundi ikintu mwifuza ko borangura muri iki gihe bariko barasozera urwo rugendo ni ikihe twobibutsa ko no mu nyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yari mu Burundi mu ntango z'indwi mu majambo make amasegonda mirongo itatu turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Samson Antorendiriye duga kwijambo
Eh, ntabwo numvise neza ikibazo bwana frederic reka ndagusubiriremo abate- abategetsi bari mu burundi muri iki gihe bo mu rwego rwo hejuru abakuru b'ibihugu afurika y'epfo moritani etiyopi eka na senegal na wagabon yatashe ikintu bofasha ikintu bokora muri iki gihe kugira ngo eh, batore inyishu bafashe abarundi gutora inyishu z'ibiganiro byabo eh, eh, by'ibibazo bafitaniye n'ikihe mu kanya gato amasegonda mirongo itatu yewe ndumva nta kintu gishyashya bari buzane kuko uh, umuryango umwe wa afurika wamaze kunanirwa kiriya kibazo byarananiranye Eh, byagaragaje yuko east african community yari yashatse kurangiza ikibazo byarabananiye umuryango umwe wa afurika byarabananiye bavuga ngo bagiye kohereza abapolisi bagerageza gukurikirana umutekano i burundi byarabananiye na ah, abagize umuryango uh, mbese de security baherutseyo icyo kibazo cyarabananiye nkeka yuko abarundi ubungu bagomba kwegerana bakaganira bakumva yuko ari bene mugabo umwe ibintu byo gukumira umuntu uvuga ngo uyu nguyu yafashe intwaro cyangwa ntazo yafashe twibukiranye n'uko sendede fitede mbere yo kugera ku butegetsi nayo yahoze ikoresha intwaro tugenda akeka yuko ni ukwishyira heza cyane kubera yuko umuntu yatsinze ariko twumvikane yuko ubutegetsi mu karere k'iwacu muri afurika kugeza ubu abari ku butegetsi batarafashe intwaro ni imbarwa cyane ni nka tanzania ni nka kenya na zambia ibindi bihugu ni imbarwa cyane tujye tureka kwishyira heza ngo Yego, me- twibagirwe yuko iyo duturuka natwe atari heza reka duhe ijambo samson kuko ikibazo cerekeye aboja mu biganiro umushirantahe eh, felix kubwayo yacishuye ko samson eh, mwiriwe neza muratwumva yego namwiriwe mu telefone muri hehe
twebwe turi hanze cyane alo hehe
muri amerika muri amerika colorado ego duga ku ijambo murafite ikibazo canke iciyumviro mushikiriza akanya karagiye yego me- ikibazo cyangwa icyiyumviro duhereye ah, kuri icyo kibazo kuri iyo nyishu ahereje ko uwo mutumire nta bantu bari ku butegetsi bahoze barwana bashyizwe ku butegetsi ari uko batsinze intambara byabaye ibiganiro none nk'uko bose bakunze kuvuga ibiganiro ibiganiro bitegereza kuba uko nyine hari ikintu uyu muntu aha ikintu umutumire yavuze ku by'u rwanda ngo u rwanda ruri inyuma kenshi abarundi nibatahure aho bari nibatahure iyo bahoze ubutegetsi buri uno munsi kwanza ndabatume bagende babaze buyoya abamugwanya babahe nta na rimwe yigeze atera igere ngo ibiki n'ibiki yaremeye ibiganiro abo bari kumwe muri leta baramugondora mpaka aremeye ibiganiro uno munsi bari ku butegetsi abamugwaye none uno munsi abahungiye mu rwanda ngo nibo batera uburundi Eh, ibyo nabyo ibyemezo nta byemezo bikwiye abarundi turabona yuko ari u rwanda ruko ruratera uburundi kagame wenyine na leta ye barahakana ko ibyo bintu batabizi none karashize ingani uba uhungiye ahantu bigahurirana n'uko aho hantu bafitaniye bifu n'aho hantu ah, n'icyo gihugu cyahunda abo bantu biwe ni kuvuga ko baca babashyira ko iceyi cy'uko ariyo bariko baramubwira ihibambewe ikindi nacyo nibareke nibareke kutanga insiguro zitagira umutwe n'amaguru ngo u rwanda n'ibindi n'ibindi gusa baduhe insiguro ikwiye hako- hakorwe iki icyo cyonyine gusa egome ndabona akanya katujanye samson eh, urakoze ku kibazo mushikirije Eh, reka dusabe eh, felix atangure agire ico akivuze ko ah, eh, samson yatanze akarorero ah, ko ah, ka perezida buyoya nawe nyene yarinze kuganira kandi atagunanywe eka akavuga ko n'abari ku butegetsi muri iki gihe nabo nyene bahora bagwana kabasaba rero ko ibiganiro vyoba ata muntu akumiriwe mushantahe Eh, felix eh, ku bwayo unyarutse kuri icyo kibazo uca ubwira ko kandi kuko akanya karagiye uca utubwira niba abo bategetsi bose bari mu burundi bazoshika ku mugambi twatangaje mu ntango bari eh, bari bishinze wo kumvikanisha abarundi reka utangurire cyane cyane kuri icyo kibazo cya samson
Ico kibazo Amasegonda kirashobora mirongo ine.
gushura kuko eh, murumva nawe ni- ni- ni- sinzi ko akimenya uburundi ingene bumeze abari ku butegetsi baratowe mu matora yabaye mu mwaka uheze kandi ku butegetsi hakaba harimwo umugambwe iprona hakaba harimwo amizero hakaba harimwo na nsinde defudede ibyo byari bikwiye kumenywa ikindi na cya kabiri nagira ngaruke ko gatoya impunzi zose ziri hanze y'u Burundi ntibariko barafata inkoho nico nikindi kinyoma kibandanya kivuga yuko ngo abahunze bose bariko barafata inkoho ivyo sivyo na buke buke iki naco nagira mvugire cya gatatu nuko nta gihugu gishobora gutera imbere kidafise amahoro kandi nta gihugu nacyo gishobora gutera imbere gifise abo gikumira nabo kidakumira abarundi bose duhereye ku burundi abarundi bose uburundi ni rwabo nicyo gituma rero ibiganiro arivyo bizotuma dushobora kuronka inyishu ku bibazo byose twaba dushobora kwiyumvira twaba dufise abo naba- abo nabo ba- ba- ba- b'abategetsi b'abanyamahanga baje mu burundi nibyo bazodufasha kuko basanzwe bari mu- mu- mu- mu- mu muhari mpuzamakungu wa afurika murazi yuko ah, afurika rero yarashe kuvuga Yego, yuko me- ubu- ndabona akanya ubu- katujanye, ubufatanye- sozera ku ico kibazo.
mu burundi none rero ko baje mu burundi ndibaza yuko bazo ba- baganiriye n'abanyepolitike kugira ngo babumvishe neza yuko ikibazo cyose cyaba kituruka kiva mu burundi no mu barundi kiteza kuronka inyishu kivuye mu barundi nyine egome dr salomo baravuga izo ntumwa ziri mu burundi zoba ari inkuru mwanya utakaye canke zirashobora kumvikanisha abarundi akanya gato amasegonda mirongo ine dr salomo
ntabwo numvise neza telefone mu mu masegonda mirongo ine dr salomo ndabona telefone yawe itameze neza akanya karagiye intumwa ziri mu burundi z'abo bategetsi murabona ko bazoshobora gushikira umugambi bishinze wo gufasha abarundi eh, gusubira mu nzira y'amahoro canke n'undi mwanya utakaye akanya gato
ndakeka yuko ari umwanya utakaye cyane kuko umuryango w'ubumwe bwa afurika kugeza ubu nta na hamwe ndabona yarangije ikibazo kibera mu gihugu twibukiranye yuko muri libiya muri cote d'ivoire byarabananiye no muri centre africa kugeza ubu byarabananiye ntabwo numva yuko hari igisubizo bagiye kuzanira abarundi abarundi bari bakwiye kwishyira hamwe bakumva ko ari abavandimwe buriya butegetsi rwose bukagerageza guca inkoni izamba bakumva yuko niba abantu barafashe intwaro ntabwo ari uko bumvaga eh, bish- bishimiye kujya guhohotera abavandimwe babo ahubwo ni ukubera yuko bagize gutya bakumva yuko hari ikintu kitagenda egome kugira ngo bumvikanishe ijwi ryabo akaba ari yo nzira babashije kubona nkeka yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye ku- guca inkoni izamba bakagerageza ku- ku- kungaho kugira ngo batandukanye abarundi mu amatsinda reka ijambo rya nyuma turihe eh, theogene rudasingwa eh, intumwa ziri mu burundi mubona zizoshobora gushikira umugambi zishinze wo kumvikanisha abarundi kubajijura abaje mu biganiro reka bahagarike n'ubwicanyi ivyo bintu bizoshoboka canke n'umwanya bariko barata
Oya, wenda sinabivuga muri ayo magambo ko bata umwanya igihagurukije abakuru b'ibihugu bangana batyo kiba gikomeye birekana ko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo mu by'ukuri kimaze kurenga abarundi abarundi ubwabo bonyine byagorana ah, kugikemura batabonye abashyigikira ariko kandi navuga yuko ikibazo cy'u Burundi ari abarundi ubwabo bagomba kuzafata iya mbere kugira ngo bagikemure abo bandi bose na- barimo n'abo bakuru b'ibihugu bakaza bashyigikira ibyo abarundi bo byo biyemeje kandi ikindi cya kabiri nongere nsubiremo abo bantu nabo bagafasha kuvana u rwanda mu kibazo cy'u burundi kuko ikibazo cy'u burundi kirakomeye bihagije kongeramo icy'u rwanda rero ubwo noneho ihuriro riba ribaye rigari cyane ndabona rero ntabwo bagize umwanya ariko nibatare- nibatagerageza gushakisha aho Eh, mushira nawe biherereye, Theoneste byagora rudasingwa cyane.
ndabona akanya katujanye murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye mu kitaba ubutumire twabahaye turagushimiye mushira nawe Felix ku bwayo turagushimiye Dr Salomon baravuga eh, akazi kagutwaye ka imiri- imirimo warufite yarikomeye ariko waje uritaba turashimiye n'abandi banyu b'iradiyo ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo tukabahamagara natwe turashimiye engineer yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya i- i- ibiganiro by'uyu munsi ikiganiro murakoze rero mugire mugoroba mwiza n'amahoro mwese